kubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika ivuga iri washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya muri kumwe na fideli niyo ngabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radiyo yanyu dutega amatwi ararisi bigira imana dushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi
mwaramutse fideli tuyahere kuyavugwa kuri somaliya somaliya iriko iraronka ibihugu biyishigikira mu gusaba ko ikugwa ko ibigwanisho byo kutagura ikugwa ko ibihano byo kutagura ibigwanisho yafatiwe na oni etiyopiya ikurikiye uganda mu kuvugira somaliya mu ishyirahamwe mpuzamakungu oni akanama ka onu kajejwe amahoro n'umutekano ku isi gategekanya gutora mu kwezi kw'icumi na kumwe kuza ku kugumizaho canke gukuraho ibihano byafatiwe somaliya perezida wa somaliya hassan sheke muhamudi n'umushikiranganji wa mbere wa etiyopiya abi ahmed bavuze ko ivyo bihano bimaze imyaka itatu byafashwe n'akanama ka onu kajejwe amahoro n'umutekano bikwiye gukugwa kuri somaliya kugira ishobore kugwanya umuhari w'iterabwoba al shababu somaliya yasabye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka kuyifasha mu isekeza ryo gusaba onu kuyikura ko ibihano biyibuza kugura ibigwanisho bito bito hamwe n'amasasu ndetse n'ibiduga bya gisirikare akanama ka onu kajejwe amahoro n'umutekano kafashe ivyo bihano ku bigwanisho kuri somaliya mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kabiri kubw'intambara hagati y'abenegihugu hamwe n'ubwicanyi bukabije mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu oni yaratezuriye somaliya ivy'imfatakibanza kugira abasirikare bashobore kugwanya al shababu ariko haracyari ibigwanisho itemerewe kugura idahawe uburenganzira n'ishirahamwe mpuzamakungu oni intambara muri ukraine abategetsi b'ibihugu indwi bitunze kurusha ibindi ku isi bihurikiye muri g7 ejo ku munsi wa kabiri niho byemeza ko bizoguma bifasha Ukraine igihe cyose bizoba bikenewe hari mu nama bakoze bakoresheje ubuhinga bwa video bari kumwe na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky inyuma yaho uburusiya bubandanirije ejo ku wa kabiri gucucagira za misile mu bisagara bitari bike vya Ukraine abategetsi b'ibihugu vya G7 bavuze ko bijeje perezida Zelensky ko bazoguma bamuha imfashanyo kugira igihugu ciwe kizogumana ubwigenge bamwemereye kuzomuha ibikenewe mu bihe vy'imbeho vyimirije kumuronsa uburyo bw'amafaranga guha imfashanyo abanyagihugu hamwe n'iz'igisirikare ku gihugu iza kidiporomasiya hamwe n'izijanye n'amategeko bemeje ko perezida Vladimir Putin hamwe n'abo bakorana bazokwishura amabi bariko barakorera muri iyo ntambara ibihugu bihurikiye muri G7 ni leta zunze ubumwe za Amerika ubudagi ubwongereza ubufaransa ubutaliyano Canada hamwe n'ubuyapani
Washington ijwi rya Amerika
nayo amakuru kuri afghanistan leta z'ubumwe za amerika yaratangaje ibihano bishasha ejo ku munsi wa kabiri ku bategetsi b'abatalibani ibihano bihana abahohoteye abagore n'abakobwa muri afghanistan umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu wa amerika anthony blinken yaramenyesheje ibihano bishasha birimo kwima viza abari muri leta hamwe n'abayihozemwo hamwe n'abo bose bagize uruhara mu guhohotera abakenyezi mu gushyiraho politike hamwe n'amategeko abakinyiza blinken yashikirije iryo tangazo mu gihe onu ejo yahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umwigeme inyuma yo kugaruka ku butegetsi mu kwezi k'umunani bibiri na mirongo ibiri na rimwe inyuma y'aho inteko mvamakungu zirongowe na amerika ziviriye muri afghanistan ubutegetsi bw'abatalibani bwarabujije abakobwa kuja mu mashure yisumbuye ariko abagore baremererwa kwiga za kaminuza
washington ijwi ry'amerika nayo muri irani imyiyerekano irabandanya ejo ku munsi wa kabiri irani yarongereje inguvu mu guhwamika iyo myiyerekano yatewe n'iyicwa ry'umukobwa w'um- w'imyaka mirongo ibiri n'ibiri abategetsi bavuga ko yafunzwe n'igipolisi kubwo kutubahiriza imico kama ijanye no kwitwikira mu mutwe amasanamu yakwirakwiye ku mbuga ngurukanabumenyi yerekanye abategetsi ba a- abategetsi ba irani barungika ibiduga vya gisirikare mu ntara ya kirdistani gutururuza iyo myiyerekano iyo myiyerekano kuyicwa ry'umwigeme M- Hams- Ma- mahsa amini ubu igeze ku ndwi ya kane abakozi bamwe bo mu gisata c'ibitoro ku munsi wa mbere nabo barifatanije n'abandi ku mahinguriro abiri akomeye y'ibita- y'ibitoro aho muri irani amini yari umunye- umuyisilamu wo mu bwoko bw'abakiride kandi imyiyerekano kwicwa ryiwe yatanguriye mu ntara ya irani ya kurdistani ku itariki ya cumi n'indwi z'ukwezi kw'icenda inyuma y'ifubwa ryiwe amnesty internationale iragaya yivuye inyuma inguvu z'umurengera ziriko zirakoreshwa n'abajejwe umutekano mu gutururuza iyo myiyerekano muri ico gihugu ca irani
urakoze aroyisi bigira imana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini ejo ku munsi wa kabiri ishyirahamwe ryitaho impunzi ku isi hcr ryahunguye impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya rusenda amajana abiri na mirongo itatu na zitatu igihugu cy'uburundi twari twahunze ingorane ariko zaraheze ubu baratubarira neza ko ari mu gihugu gitemba amata n'ubuki uwo ni umwe muri izo mpunzi zaraye zitahutse kuva ejo kuwa mbere gushika ku munsi wa gatandatu mu rwanda hakoraniye inama y'ihuriro ry'inama nshingamateka ku isi mu burundi umushikiranganji w'amagara y'abantu avuga ko abakiri bato batarubaka ingo zabo batemerewe gukoresha ubuhinga bwo kwirinda gusama amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya afurika kuva ejo ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatandatu mu rwanda hakoraniye inama y'ihuriro ry'inama nshingamateka ku isi icivugo c'iyo nama ni uruhara rw'inama nshingamateka mu guteza imbere uburinganire n'ubwuzuranye hagati y'abagabo n'abagore nk'uburyo bwo kwishakamwo inyishu zigenewe kubaka amahoro arama ni inkuru yakurikiranywe na jean baptiste mico myiza umukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame atangiza iyi nama yasobanuye ko abagize inteko zishinga amategeko bakwiye kumva ko batagera ku nshingano zabo zo guhagararira abaturage abagore batabigizemo uruhare All over the world, parliaments exist to protect inteko zishinga amategeko zibaho kugira ngo zirinde inyungu z'abaturage this objective cannot be met iyi ntego ntishobora kugerwaho hatabayeho uruhare rw'abagore rwuzuye mu nteko zishinga amategeko of women in our parliaments, especially.
Ah, by'umwihariko leadership abagore kuba mu positions.
myanya y'ubuyobozi muri iyi nama hari kuganirwa ku buryo bwo gukumira no gushakira umuti amakimbirane n'intambara byugarije isi kuri iyi ngingo niho umukuru w'ihuriro ry'inteko zishinga amategeko ku isi duwarite paceko yaboneyeho kuvuga ku ntambara iri hagati y'uburusiya na ikirere anenga uburusiya anavuga ko bidakwiye kubaho ikoreshwa ry'ibisasu bya kirimbuzi It is not possible to accept the invasion of Ukraine by the Russian Federation.
ntibishoboka kwemera impossible igikorwa to accept cy'uburusiya cyo gutera ikirere Now, ntibishoboka and it is kubyemera impossible to ntibinashoboka justify guhishingira igikorwa the illegal cy'uburusiya annexation cyo of kwigarurira territorial mu buryo butemewe Ukraine by n'amategeko Russian Federation.
ibice by'ubutaka bw'igihugu cya ukraine
Just because it's against the international law.
mu magambo make And kubera allow ko me to ibyo binyuranije n'amategeko just mpuzamahanga Ah, not use.
munyemerere mvuge niki Just talk.
byonyine kuvuga mu About magambo use of ku nuclear ikoreshwa weapons.
ry'ibisasu bya kirimbuzi ni ikintu kidashobora kwemerwa ikoreshwa something ry'ibisasu bya impossible to kirimbuzi ntirishobora kwemerwa ibihugu biri mu ntambara ari kuvugwa cyane ku isi ari byo ikirere n'uburusiya nabyo birahagarariwe muri bo harimo umunyayikirene zane bereniyuk ari nawe mwirabura wa mbere watowe mu nteko ishinga amategeko y'icyo gihugu umwe mu babyeyi be yari umunyarwanda umukuru w'inteko ishinga amategeko y'u rwanda w'umutwe w'abadepite donatira mukabarisa avuga ku bitera intambara nyinshi n'uko zakumirwa asanga abagize inteko ishinga amategeko bareba niba amategeko batora adakumira bamwe mu baturage bityo icyo kikaba isoko y'amakimbirane izo ntambara zizanwa n'uko hari ababa barahejejwe inyuma zizanwa n'uko hari ababa batiyumva ah, mu miyoborere y'igihugu Oh, ibyo rero nibyo abagize inteko ishinga amategeko bagomba gukora ku buryo mu mategeko ashyirwaho noneho no gukurikirana ko ayo mategeko ashyirwa mu bikorwa ariko ababishinzwe bakanabibazwa iyi nama y'ihuriro ry'inteko zishinga amategeko ku isi yitabiriwe n'intumwa za rubanda zirenga igihumbi ziturutse ku migabane yose y'isi jean batiste mico myiza ijwi ry'amerika i kigali tugushimire jean batiste ejo ku munsi wa kabiri u rwanda rwatanguje ku mugaragaro igikorwa cy'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha mu masentare buzwi nka plea bargaining bwitezwe gutanga umusanzu mu kugabanya ubucucike mu mabohero ni umugambi uzoshirwa mu bikorwa ku bufatanye na leta y'u rwanda na kaminuza yigisha ibijyanye n'amategeko muri leta zunze ubumwe za amerika pepedin caruso school of law asumta kaboyi adufitiye inkuru y'idonido perezida w'urukiko rw'ikirenga mu rwanda wabutangije yavuze ko kumvikana kurebana no kwemera icyaha bizafasha mu kwihutisha imanza nshinjabyaha ku bantu benshi bategereje kuburana iki gikorwa gikorwa n'umushinjacyaha aho asaba ukekwaho icyaha ko bagirana ubwumvikane akamufasha kubona amakuru yose akenewe mu ikurikiranwa ry'icyaha no kumenya abandi bantu bagize uruhare mu ikorwa ryacyo kandi nawe akabigiramo inyungu kuko uregwa agabanyirizwa ibihano cyangwa se akaba yahabwa igihano gisubitse perezida w'urukiko rw'ikirenga nteziryayo faustin avuga ko iyi gahunda izagabanya ubucucike muri gereza zo mu rwanda ubu dufite abafungwa barenga ibihumbi icumi bategereje kuburana bangana na cumi na kabiri ku ijana ry'abafungwa bose ikigamijwe rero ni ukugira ngo twihutishe imanza kuko ni uko wihutisha n'izo manza hari igihe bishobora kugaragara yuko hari abafungwa bamaze kuburana ibyaha bitabahama ubwo urumva abo ngabo barafungura ariko nanone iyo wihutije imanza n'abahawe ibihano barabirangiza tubyitezeho rwose yuko bizagabanya ah, ubucucike mu magereza iyi gahunda initezweho ko ishobora kugabanya igihe kinini uregwa yajyaga amara muri gereza ataragezwa imbere y'urukiko ngo aburane umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u rwanda nkusi faustin arabivugaho mu gihe haba habayeho kumvikana hagati y'ubushinjacyaha n'u- n'u- n'u- n'uregwa icya mbere urubanza ruzihuta cyane ko nta nubwo umushinjacyaha azaba agitegereje gukora irindi irindi perereza bizaba ari ibintu bigufi cyane hari abantu benshi bategereje ko bahabwa amatariki wenda amatariki tuvuge eh, mu mwaka utaha mu kwezi kwa karindwi uyu munsi aramutse asabye ko noneho ahabwa ubwo burenganzira cyangwa se kuba yaburana yemera icyaha akabyukana n'ubushinjacyaha birumvikana ko dosiye irihuta Eh, ashobora kugabanyirizwa ibihano ibihano bishobora no gusubikwa hashobora no ku- no kurekurwa by'agateganyo perezida w'urukiko rw'ikirenga avuga ko mu ntangiriro iyi gahunda izatangirizwa mu nkiko eshanu zo ku rwego rw'ibanze ari uko ishobora kuzagira no mu zindi nkiko mu gihugu ikindi uyu muyobozi yagaragaje ni uko ku ikubitiro bizakorerwa ku bakoze ibyaha byoroheje nko gukubita no gukomeretsa ndetse n'ubujura gusa uko izagenda itanga umusaruro izagera no ku bakoze ibindi byaha umunyamategeko rwabigo auguste umwe mu bagize urugaga rw'abavoka mu rwanda yemera ko iyi gahunda izagabanya uburyo bwo gukurikirana ibyaha mu rwanda byakorwagamo abantu barakora ibyaha ariko ikibazo ni, ni procedure umuntu yakoze icyaha yemeye ko yakoze icyaha ariko arya umushinjacyaha avuga ko bamukatira iminsi mirongo itatu yo gukora iperereza iyi minsi mirongo itatu y'iki kandi umuntu akaba yemeye icyaha kandi akanabisabira imbabazi muri puratike dusigaye tubona abashinjacyaha ntabwo baki ntabwo bagishinjura akenshi basigaye banatinya ngo none ishinjura umuntu wenda nkamu- eh, nka- nkamurekura bashobora gukeka ko wenda nariyo ruswa ibyo byose byatumye yuko muri sisiteme yacu hari abantu benshi bafunze Eh, ariko mu mu busanzwe iyi procedure ya peer bargaining ni procedure nziza cyane kuko umuntu azajya atanga amakuru ashobora no kugabanya ibihano kuko eh, urebye neza ni- n'ibihano muri sisiteme yacu ibihano umuntu ko ari ibihano bihanitse benshi mu bari bitabiriye uyu muhango bakora mu nzego z'ubutabera biteze ko iyi gahunda izagabanya ubucucike mu magereza yo mu rwanda bwatumye u rwanda ruza ku mwanya wa kabiri rukurikira leta zunze ubumwe za amerika mu bihugu bifite abaturage benshi mu magereza ibi biherutse gutangazwa mu bushakashatsi bwamuritswe n'umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane ishami ry'u rwanda ubushakashatsi bwamuritswe mu mpera z'ukwezi kwa munani bugaragaza ko ubucucike mu magereza yo mu rwanda bugeze ku ijana na mirongo irindwi na kane ku ijana buvuye ku ijana na mirongo itatu na gatandatu ku ijana bwariho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri kugeza ubu gereza zo mu rwanda zifungiyemo abarenga ibihumbi mirongo inani na bine ubusanzwe amategeko yo mu rwanda avuga ko kuba umuntu akurikiranyweho icyaha yaburana adafunzwe ari ihame akaba yafungwa mu gihe hari impamvu zikomeye uyu muryango urwanya ruswa n'akarengane ishami ry'u rwanda uvuga ko byabaye nk'umuco ku mushinjacyaha apfa kugera imbere y'umucamanza ati ni iminsi mirongo itatu yo gukora iperereza uyu muryango ugasaba ko hakwiye kugira ikindi giteganywa kuko gufunga atari cyo gihano cyonyine asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta kuri iyo nkuru mu burundi umushikiranganji w'amagara y'abantu avuga ko abakiri bato batari bubaka ingo zabo batemerewe gukoresha ubuhinga bwo kwirinda gusama dr sylvie nzeyimana amenyesha ko ubwo buryo bwagenewe abubatse bonyene amashyirahamwe y'ugwaruka siko abibona ni inkuru tubaza mugenzi wacu eroje buri kaneza umushinganji w'amagara y'abantu yabitangarije mu ikoraniro ririko ribera ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura ni ikoraniro ry'imboneza z'abakenyezi ryitabiriwe n'abarundikazi abagore bava mu karere ka afurika y'ubuseruko ease abo ku mugabane wa afurika hamwe n'abakenyezi b'imboneza batwara bimwe mu bisata mpuzamakungu muganga sivinze imana twari ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu burundi yabivuze mu mwanya wo kwishura ku bibazo inyuma y'ibiganiro n'inyigisho zariko ziratangwa kuri uyu wa kabiri kuko umushikiranganji w'amagara y'abantu uburyo bwo kwirinda gusama imbanyi bukwiye gukoreshwa abantu bubatse gusa uku niko yabisiguye umujene atarubaka ntajya kurangura amabanga y'abubatsi kuko n'amabanga y'abubatsi aya batarubaka inyigisho zitegereza gutangwa avuga utu nivo tubivugane tubiganire umwana atarubaka ntakwiye kurangura amabanga y'abubatse zijya metode zihari sefu abantu bubatse kugira ngo babyare ku rugero setu umunyamabanga nshingwabikorwa mu ishyirahamwe ry'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mffps asanga bidakwiriye gukumira abakobwa batarashinga izabo mu ironswa n'ikoreshwa ry'uburyo butandukanye bwo kwirinda inda zitifujwe jeanne zaninyana ikintu cya mbere umuntu yovuga ni uko tutokwibagiza ibihe uno munsi turimo usanga abigeme bacu batwagwa mu busambanyi n'ibindi bikorwa bitandukanye n'imico y'abarundi biva ku mpamvu nyinshi zaba iz'ubukene ingeso mbi n'ibindi inyishu rero ni uguhanura duhimiriza abo bigeme ariko kandi ntitwokwiyobagiza ingaruka mbi zishikira abo bana mu gihe batumvise ako kamo kuyaga guhimiriza abigeme gukoresha udukingirizo canke izindi mpanuro duhabwa n'abaganga zibarinda ingaruka nyinshi mbi ari gusama imbanyi batifuza canke kwandura indwara zitandukanye tukanabumvisha ko hariho izindi nzira zo kwirinda izo mbanyi bataba bipfuje n'izo ndwara zose bashobora kwandura kubera ubwo busambanyi n'ibindi ijwi rya amerika ryashatse kumenya uko abigeme bari mu bigero bakiriye iyi mvugo y'umushikiranganji maze ryegera bamwe bo mu gisagara c'ubutunzi bujumbura urwaruka niko mbona rwishi niko rwishi cyane kurusha abo bandi bahumuye par exemple nk'aho tubaye hariho ahegereye amabuwate ugasanga abajene ni benshi hariho amafarumasi imbere yaho kandi bakavuga n'abahakorera yuko bibafitiye akamaro kanini kuko usanga badandazaho bijya bita utunini kugira ngo abantu ntibashobore gusama inda abigeme batifuje bijya ayi nibaza ko hanini byokoreshwa n'abubakanye kuko bobo nibo bamenya bati turashaka gutandukanya imbyaro canke ti ntidushaka kubyara ubu canke ni turashaka nyene kuheba kubyara ariko sinibaza rero ko abajene bobikoresha kubera yuko bobo rumva baba bakiri abajene umushikiranganji Zeyimana ahamagarira imboneza z'abakenyezi guhimiriza abandi bakenyezi batagize amahirwe yo kuja ku ishure kugira bijukira uburyo bwo gutandukanya imbyaro no kwirinda inda zitifujwe amenyesha ko ubwo buryo buterera cyane mu iterambere ry'igihugu familideri mwe muri ngaha mwebwe muvuze mwe mubitahuye mukavuga we wica uvuze ujya mukenyezi abandi nivo dedikasiyo ibyo uvuze byumvise kandi bifata uko nyine uri ngaho uri familideri ukavuga ati buryo buryo wapi abandi bakenyezi badafise nivo dedekezo nk'iyi wacu bavyumva se fini ubu turiye twe baratwumviriza cyane tugire dufashanye tugire la promotion de la planification familiale c'est très important pour le développement de notre pays umuganga Silvinze Imana twari ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi n'umupfasoni Zarinyana wo mu ihuriro ry'abagore n'abakobwa baharanira amahoro n'umutekano bahamagarira abavyeyi kudatinya kuganirira n'abana babo ku vyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza ibitigiri vy'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi vyerekana ko abakenyezi batarenga ibice mirongo itatu n'umunani kw'ijana aribo bonyene bakoresha ubuhinga bwo kwirinda imbanyi zitifujwe Haisariyani n'amahoro umwe mu bamenyesha makuru b'abahinga bakorera ku bibazo vy'amagara y'abantu mu Burundi yabwijwe rya Amerika ko rwaruka rufise imyaka iri hagati ya 15 na 24 ari rwo rugeramiwe cane kurusha iyindi mice y'abanyagihugu n'imibonano mpuzabitsina idakingiye hamwe n'inda zitifujwe hatibagiwe indwara zifatira mu bihimba vy'irondoka Eloge Urikaneza ijwi rya Amerika tugushimire Eloge inyuma y'amezi arenga abiri ishyirahamwe ryita impunzi ku isi hcr rihagaritse umugambi wo guhunga impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya rusenda muri repubulika ya demokarasi ya kongo kubera imyiyerekano yo kwiyamiriza monusco yari mu buseruko bwa kongo ejo ku munsi wa kabiri ishyirahamwe hcr ryahunguye impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya rusenda amajana abiri na mirongo itatu na zitatu vedaste ngabo ari uvira niyo nkuru adufitiye aba barundi bo mu nkambi ya rusenda iri mu ntara ya kivu y'epfo bahungutse babifashijwemo n'ishyirahamwe rya seri na leta ya kongo bavuga yuko bahisemo guhunguka kuko umutekano muke bari bamaze imyaka irindwi barahunze mu burundi warangiye se mu bisanzwe navuye mu burundi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu navuyeyo kubera hari imyigaragambyo iyo nicyo cyari cyatumye mva mu burundi kubera hari habaye imisamirano niyo mpamvu nacyo mva mu burundi kuko twarateshejwe ibyacu bisa bituma rero mpunga n'umunsi niyumva neza kuba nsubiye mu gihugu ko nahora ndabyifuza nkabura inzirano bicishamo ariko kugeza n'umunsi ndanezerewe igihugu cy'uburundi twari twahunze ingorane ariko zaraheze ubu baratubarira neza ko ari mu gihugu gitemba amata n'ubuki none nkaba nezerewe cyane mpimbawe akanyamuneza afuse ntiworaba kuno nari mbaye hino ni ukuri ndashima cyane imana yemeye kutwugururira tugasubira mu gihugu cy'uburundi butoyi puridanse na niyongabo oscar nabo babaga mu nkambi ya rusenda muri village ya cumi n'icyenda bagiye mu ntara y'amakamba bavuge ko bahungutse kubera bari babayeho mu buzima butari bwiza kuntu badufashe baradufashe nabi kugeza n'uno munsi nasabira bene wacu ko nabo nyene boraba ukuntu babigenza bakaraba ko basubira mu gihugu c'amavukiro inzara yari nyinshi amasabune ntitwaronka reka muri rusange mvugiye hamwe mu bintu byose by'amapokezo nta kintu na kimwe cyagenda neza turabye nk'ubu impunzi zose aho imvura itasurira bazoba bariko baranyagirwa n'abana kandi baranditswe ngo bazohabwa amahema ariko ivyo byose muheruka mucandikwa mugahabwa amasezerano nta na kimwe mwigera mubona fashe ingingo yo gusubira mu burundi kubera bivanye n'impamvu nyinshi cyane tubonera ngaha mu nkambi urabona hari ingorane zitandukanye urabona n'imfungurwa turonka tuzironka iki gihe kirekire cyane ahandi naho ntituzironkwe benshi barabizi ku maradiyo byavuzwe kandi n'ingorane zikunda kuba urabona ngaha mu nkambi harakunda kuba hatemberera igisirikare cyinshi n'abitwa ngo n'abamahima yakunda gutembereraho n'izindi n'abandi basirikare benshi cyane umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ushinzwe impunzi mu rusenda didier numbi wa numbi asobanura ko bahunguye impunzi z'abarundi magana abiri mirongo itatu na zitatu ziri mu miryango mirongo itandatu n'ibiri uyu muyobozi akomeza kuvuga yuko izi mpunzi zihungutse nyuma y'amezi abiri igikorwa cyo kuzihungura gihagaritswe bitewe n'imyigaragambyo yo kwamagana monisco yari mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo izi mpunzi zihunguwe kandi mu gihe hari abandi barundi bahungira muri repubulika ya demokarasi ya kongo bari mu nkambi y'agateganyo ya sange iri muri teritwari ya ubwira umuyobozi wa seri mu ntara ya kivu y'epfo na dina ndoya avuga ko mu mezi icyenda ha seri imaze guhungura impunzi z'abarundi zabaga muri repubulika ya demokarasi ya kongo ibihumbi bibiri magana umunani mirongo itanu bedasengabo ijwi rya amerika uvira radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na thomas kamirindi
mwaramutse neza leta zunze ubumwe za amerika imaze kugira abaperezida mirongo ine na batandatu muri bo abategetse neza ni bande abategetse nabi ni bande nibyo turebera hamwe muri make cyane ikaze mu kiganiro amerikana duhereye ku bushakashatsi bw'ikigo sispana bwasohotse mu kwezi kwa gatandatu gushize abaperezida batanu ba mbere bategetse neza leta zunze ubumwe za amerika ni abraham lincoln george washington franklin delano roosevelt theodore roosevelt na dwight david eisenhower naho batanu ba nyuma bafite amanota mabi kurusha abandi ni william harrison donald trump franklin pierce andrew johnson na james buchanan sispan yakoze ubu bushakashatsi ni ikigo cy'itangazamakuru kitagamije inyungu gifite icyicaro gikuru i washington dc sispan ifite televiziyo radiyo n'imbuga zo ku ikoranabuhanga zitandukanye ikurikirana cyane cyane imirimo ya guverinoma ariko by'umwihariko imikorere ya buri munsi y'inteko ishinga amategeko congress yashingiye ubushakashatsi bwayo ku bahanga mu by'amateka y'abakuru b'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika sispan ivuga ko icyo abaperezida batanu ba mbere beza bahuriraho ari amateka akarishye cyane banyuzemo igihe bari ku butegetsi batuma igihugu kibisohokamo neza bagiha umurongo mushyashya wabaye umurage n'ubu kikigenderaho ingero nka perezida lincoln yahanganye n'intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu civil war hagati ya leta z'amajyepfo n'iz'amajyaruguru y'igihugu kuva mu gihumbi magana umunani mirongo itandatu na rimwe kugera mu gihumbi magana umunani mirongo itandatu na gatanu yarayitsinze bituma igihugu kidacikamo ibice bibiri perezida washington umukuru w'igihugu wa mbere na mbere yabaye intangarugero ya demokarasi yanga kwigira umwami kandi itegeko nshinga ritaramubuzaga kwiyamamaza inshuro zose ashaka yigira ku ruhande nyuma ya manda ebyiri zonyine gusa naho perezida delano roosevelt yayoboye igihugu igihe cyari mu ntambara ya kabiri y'isi yose atuma amerika igira uruhare runini cyane mu kuyitsinda mu baperezida beza bategetse leta zunze ubumwe za amerika barack obama aza ku mwanya wa cumi ariko umwe mu bagize uruhare muri ubu bushakashatsi bwa sispan Profesor Cassandra Newby Alexander wigisha muri Norfolk State University imwe muri kaminuza zo muri leta ya Virginia mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za Amerika asanga Obama ahabwa umwanya utari uwe ati amateka azamushyira mu ba mbere kuko yashoboye aho abamubanjirije bose bari barananiwe mu myaka ijana bategetse mbere ye aha abenegihugu ubwishingizi mu by'ubuvuzi uretse ibyo obama yatowe mu gihe igihugu cyari mu bibazo bikomeye cyane by'ubukungu byari bitarabaho mu mateka ariko yarabitsinze ku birebana n'ufite amanota mabi kurusha abandi bose james buchanan azira ko yanze guhangara ikibazo cy'ubucakara bw'abirabura ahubwo agasa n'ugishyigikiye ikibazo cyabaye intandaro y'intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu niwe wabanjirije lincoln ku butegetsi ku birebana na perezida joe biden abahanga mu by'amateka y'abakuru b'igihugu bavuga ko hakiri kare kumuha amanota ijwi ry'amerika sispan siyo yonyine ikora ubushakashatsi ku mitegekere y'abaperezida ba leta zunze ubumwe za amerika na kaminuza zitandukanye n'ibindi bigo by'ubushakashatsi binyuranye nabo ni uko nubwo umwanya wa mbere cyangwa uwa kabiri n'indi ikurikiraho batayiha abaperezida bamwe ariko kuri bose ba perezida batanu ba mbere bahora ari bamwe n'uwa nyuma bose bahora bamuhurizaho naho ubundi ku bandi bose basigaye imyanya bahabwa igenda ihindagurika uko imyaka igenda isimburana nshuti zacu ikiganiro amerika cy'uyu munsi ntagihumurije mbashimiye rwose ko mwagiteze amatwi maze rero mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa ry'aya makuru mugire ibihe byiza mubandanya kumviriza radiyo yanyu ijwi rya amerika